iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanya inshuti zacu mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo murayagezwaho na loyizi bigirimana
mwaramutse tomasi mwaramutse namwe muteze amatwi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa afurika leta ya gambiya yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko izokurikirana mu butungane uwahoze arongoye icyo gihugu yaya jame imwagiriza ibyaha byo kuyica kuboreza igufa hamwe n'ibindi byaha byakozwe ku butegetsi bwiwe bwamaze imyaka irenga mirongo ibiri yaya jame ari mu buhungiro muri gineya ekwatoriyare igihugu kidafitaniye amasezerano yo guhanahana abarondegwa n'ubutungane na gambiya komisiyo y'ukuri ugusubiza hamwe hamwe no gutunganiriza abo ibyaha byagize ko ingaruka yari yasabye ko ikurikiranwa rya yaya jame hamwe n'abo bafatanije gukora ibyo byaha byokorwa na sentare yo mu kindi gihugu cyo mu burengero bwa afurika iyo komisiyo yatohoje abantu bari hagati y'amajana abiri na mirongo ine n'amajana abiri na mirongo itanu barimwo umumenyeshamakuru w'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp deida iyadara bishwe n'ubutegetsi bwari burongowe na yaya jame ku ntambara yo muri Ukraine perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yiteguye kuganira n'Uburusiya ariko mu gihe gusa ari we abonanye na perezida Vladimir Putin avugira mu nama y'ubutunzi ku isi yabaye ku munsi wa kabiri World Economic Forum akoresheje ubuhinga bwa videwo perezida Zelensky yavuze ko hari inzira ya kidiplomasiya yo kuva muri iyi ntambara mu gihe perezida Putin yoba atahura ibiriko biraba perezida Zelensky yongeye kuko intambwe ya mbere mu kuganira n'uburusiya ibwirizwa kuba ugusubiza inteko z'uburusiya ku mirongo zarimwo imbere y'uko zitera Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ariko ibi uburusiya ntaco burabivuga ko nta kindi kimenyetso cy'ibiganiro bigamije guhagarika iyi ntambara cyabonetse mu ndwi zirangiye impande zose zibandanya zagirizanya kuterekana ugushaka kuganira kuri iyo ntambara nyine inama nshingamateka y'uburusiya ku munsi wa kabiri yaratoye iremeza integuro y'itegeko riha ububasha ubutungane bw'icyo gihugu bwo kugara ibiro by'ibimenyeshamakuru mvamakungu bikorera mu burusiya by'ibihugu byugaye ibimenyeshamakuru by'uburusiya ibi bikurikiye iyugagwa rya bimwe mu bimenyetso mu bimenyeshamakuru by'uburusiya bikorera mu bihugu byo mu burengero bw'isi ni nyuma y'aho uburusiya bwinjiriye muri ikirere iyi nteguro y'itegeko ibuza kandi ko amakuru y'ibyanditswe cyangwa ibishyikirizwa n'ibyo bimenyeshamakuru bizuba byugawe abuzwa gukwirakwira mu gihugu cy'uburusiya umushyikiranganje w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov akunze kwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika ibimenyeshamakuru byegamiye leta y'uburusiya ibyahagaritswe ni itorokanizo ry'amakuru rya leta y'uburusiya sputnik hamwe na televiziyo rt avuga ko ubu ari uku ari guhonyanga ubwigenge bwo gutangaza amakuru
Washington ijwi rya Amerika nayo muri Ukraine aba muri Pakistan muri Afghanistan murambabarira abatalibani bavuze ko hari ibisasu byatewe ku musigiti wo ku mugwa mukuru Kabul bihitana ubuzima bw'abantu batanu bariko barasenga ni mu gihe izindi bombe zitatu zaturikiye muri bisi mu buraruko bw'igihugu zica ingenzi zitanu umuvugizi w'abatalibani mu ntara ya bark muhamed asif waziri yavuze ko amabisi yaturitse yari yatezwemwo ibisasu mu gisagara ca mazar e sharife yavuze kandi ko abishwe bose muri rusangi ari abantu icenda hamwe na cumi na batanu bakomeretse umutegetsi wo mu gipolisi atashimye ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko abishwe bose muri mazar e sharife ari abo mu bwoko bw'abashiyite nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo uri inyuma y'ivyo bitero ariko ibitero nk'ivyo bikunze gukorwa n'umuhari ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uzi uzwi ku izina rya ISIS-K ISIS-K uho ukorera muri Afghanistan kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubonwa ko ari intambamyi ikomeye ku mutekano w'igihugu kuri iyi ntwaro y'abatalibani
Washington ijwi ry'Amerika nayo mu makuru y'inkino amaekipe US Monastir na yo muri Tunisia na Petro do Rwanda yo muri Angola niyo azokina urukino rwa nyuma rw'irushanwa rya Basketball Africa League ririko rirabera i Kigali mu Rwanda US Monastir yaronse itike imaze gutsinda Zamalek yo muri Misiri ku manota mirongo umunani n'umunani kuri mirongo umunani na rimwe zamareke yatwaye iki gikombe umwaka uheze ntihari bwatsinzwe urukino na rumwe muri iri higanwa nayo ekipe ya petro do rwanda yo yaronse itike imaze gutsinda fap yo muri kamerune ku manota mirongo umunani n'umunani kuri mirongo irindwi n'ane urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi wa gatandatu i kigali ariko imbere yaho ku munsi wa gatanu hazokinwa urukino rwo kurwanira ikibanza cya gatatu hagati y'amakipe ya fap hamwe na zamalek
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uyu mwanya kandi muri uganda mu karere ka kisoro muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu urukiko rw'ibanze rwa kicukiro i kigali mu rwanda rwaraye rurekuye by'agateganyo elsa iradukunda wabaye misi rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ndanezerewe cyane umukiriya wanjye yari amaze igihe afunze ikigaragara ni uko ubushinjacyaha bushinjaho iperereza ryari rigeze nabwo bwari bwasabwe gutanga amahirwe kuri iradukunda elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze metere nyamaswa rafael na avoka wunganira elsa iradukunda uzaburana ari hanze muri aya makuru kandi turagaruka ku ntambara hagati y'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa m23 n'abaturage bahunga naho mu burundi polisi yataye muri yombi abagabo umunani barimo abapolisi batatu n'umusirikare umwe baregwa ko bari mu mutwe w'amabandi mu mujyi wa bujumbura amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka nyiragongo umutwe w'inyeshyamba wa m23 ejo wararwanye bikomeye n'ingabo z'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo fardc abantu ibihumbi barahunze ni inkuru ya mugenzi wacu ariya sanka darius mu misozi ya mwaro na kingarame mu karere ka nyiragongo mu birometero hafi cumi n'itanu n'umujyi wa goma niho hatangiye imirwano mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu makumyabiri na gatanu hagati y'ingabo z'igihugu frdc n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu ibyo bikaba byatumye abantu barenga ibihumbi kenda bagana ikanyarukira mu birometero hafi icumi n'umujyi wa goma jean safari yahuye n'ijwi ry'amerika aturuka ikingarame ahabereye iyo mirwano buke nijoro nijoro nga saa cyenda bwenda guca twumva amasasu twumvisha amasasu twari tuzi ngo ari kuvuga gafuturutse ubu mu gitondo nuko turi kumva abaturanyi n'umupaka iyo hirya arera mu mbuza bari kuvuga ati hariho ikiyira cy'abanyarwanda banyuzemo bari kuzi no muri kongo babona kuza kugota agace ka kongo kamwe babona kukarasa muri iki gitondo turatekereje ko tena tubanagwana tugapfa twese abaturage tubona kwirukanga mbese turuguhunga gukurikirana n'ubuzima bubi bafite aho bageze barasaba ko abayobozi n'ayandi mashyirahamwe arwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata ibyemezo bikomeye mu buryo budatinze kugira yuko ibi bintu birangire hakiri kare na mbere yuko indwara zitandukanye zibageraho nyirasafari clementine afite abana umunani akaba ari n'umupfakazi
turasaba ko abayobozi bafasha kuko ntakundi twabigenza byose twabisize mu rugo
abahagarariye protection civile n'abandi bagira neza batangiye gufasha izo mpunzi bakavuga ko bari gukorana na guverinoma barebe ko ubuzima bw'abo bantu butaba bubi cyane joseph makundi ni umuhuzabikorwa wa protection civile mu ntara ya kivu ya ruguru tumaze kuvugana n'abayobozi b'akarere abahagarariye seyiseri n'abandi kugira ngo turebe mu buryo bw'ibanze twabona aho twashyira aba bantu kuko ibi bitugezeho tutiteguye kubona abantu bangana gutya bahunga ntabwo byoroshye tubashakire aho barara muri iyi minsi ibiri ariko dufite icyizere ko ingabo z'igihugu ziri bushake igisubizo kuri iki kibazo mu buryo budatinze general sylvain kenge avuga ku izina ry'umuyobozi w'intara yabwiye ijwi ry'amerika ko imirwano ikomeje kandi ahamagaye abaturage kutagira ubwoba no kuba maso kuko ingabo z'igihugu ziri gukora uko bishobotse kose ko ituze rigaruka muri utwo duce tw'akarere ka nyiragongo
déterminée à ne laisser aucun centimètre du territoire national ingabo z'igihugu ku bushake zifite zo kutarekana metero imwe ya kongo mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa abaterabwoba zifashe neza ijomba n'ikibumba niyo mpamvu umuyobozi w'intara ari gushakisha uko bakemura iki kibazo arasaba abaturage kuba maso kudatinya kutagira ubwoba no kugira icyizere ku ngabo z'igihugu confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte iyo mirwano iri hafi y'umujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru yatumye ko ibintu bisa nk'aho bitagenda neza kuko abapolisi n'abasirikare bari mu duce twose dukomeye tw'umujyi kandi n'inzira iva igoma igana irucuru ikaba irafunze mu mpande zose yaba ahari abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu mu gice kimwe cya kibumba n'ahari ingabo z'igihugu mu kindi gice ali asanka darius ijwi ry'amerika imirwano hagati y'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo fardc n'inyeshyamba z'umutwe wa m23 yatumye ubucuruzi n'ingendo bihagarara ku mupaka wa bunagana hagati ya kongo na uganda abaturage ibihumbi n'ibihumbi bambutse umupaka bahungira muri uganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi aratubwira inkuru irambuye
tutakabiliana nao tu hadi mwisho.
uko niko ibintu byari bimeze uyu munsi mu bice byinshi byo muri teritwari ya rucuro kandi iryo jwi rigufi ni irya wiringoma umuvugizi w'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu avuga ko bazarwana kugeza imperuka mu rukerera kuri uyu wa gatatu abaturiye ibunagana bakanguwe n'urusaku rw'imbunda za rutura rwaturukaga mu duce two hafi y'umupaka twaberagamo imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za e makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta ya congo frdc nubwo ku munsi wa kabiri aho ibunagana hari hatuje imirwano yongeye gusatira uwo mujyi imirwano yabaye kuwa mbere yari yatumye abarenga ibihumbi bitanu bahungira muri uganda nk'uko byatangajwe na hcr kandi ku mugoroba ku wa kabiri umubare munini wari wasubiye mu rugo ariko amakuru aturuka ku mupaka yerekana ko abari basubiye mu rugo bose hiyongeyeho n'abandi bongeye kwirirwa bahunga umuyobozi w'umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda ismail ndayambaje yasobanura ijwi ry'amerika uko ibintu byari byifashe uyu munsi ibintu byiriwe biri hatari amasasu yiriwe ari amasasu ariko ubu bisa nk'ibigabanyutse muri uyu mwanya hano mu mujyi wabonagana abantu na n'izo isaha buzuye ku mazeranda y'amazu abandi bisa ni benshi banyanyagiye ahangaha bamwe bari kumanuka abandi bagatarama ariko aho bigira ahangaha abari kuva muri congo ni bo benshi umubare munini ni uri kwinjira mu uganda kuko kuza gushaka aho amacumbi aho bari burare leta ya uganda n'imiryango itabara impunzi irasaba ubufasha bw'ibihumbi n'ibihumbi bihungira muri ako gace ka gisoro gafite ubushobozi buke kandi kari hafi cyane n'umupaka imodoka za hcr zagaragaye zimura impunzi zizikura ku mupaka zizijana mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya nyakabande nahamagaye umuvugizi w'inyeshyamba za e makumyabiri na gatatu w'iringoma mubaza icyo bagamije kugeraho muri iyi mirwano hamwe n'igisirikare cya leta tutakabiliana nao hadi mwisho iwezi tufikia tena sisi kama M23.
Ati tuzahangana nabo kugeza imperuka, twe nka M makumyabiri na gatatu ntituzongera kuva ku butaka bwa Kongo, ntituzakora irindi kosa ryo guhungira mu kindi gihugu nko mu gihe twagiye muri Uganda. Niba umuntu atekereza gutyo arimo kurota. Niba MONUSCO ishaka gukomeza kudutera, byibura tuzaba dupfiriye ku butaka bwa Kongo.
Hata kukufa si tunakubali hiyo kabisa, awe tukatue shingo na mpanga ya FDLR awa Nyatura atafadhali tukufe na ndege ya MONUSCO aho kugira ngo FDLR cyangwa Nyatura iduceho imitwe ikoresheje imipanga, byibura reka twicwe n'ibitero by'indege z'intambara za MONUSCO. Twiteguye gupfa kuko duharanira uburenganzira bwacu, turashaka kubaho neza mu gihugu cyacu, abana bacu n'ababyeyi bacu bagomba kubaho mu mahoro mu gihugu cyacu. Turashaka ko igihugu cyacu cyatubera cyiza twese hatabayemo ivangura.
iko nchi vizuri sana bila ubaguzi.
Twagerageje kubona igisubizo ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo ariko ntibyadukundira, nyamara ariko iyo leta ntabwo ihwema kuvuga ko uwo mutwe wa M makumyabiri na gatatu ari umutwe w'abarwanyi uhora uhindura imyumvire kandi ushyigikirwa n'abanyamahanga kugira ngo uhungabanye umutekano w'igihugu. Nibutse ko inyeshyamba za M makumyabiri na gatatu zagize amasezerano y'amahoro na leta ya Kongo ariko akaba zishinja leta ya Kongo kwanga gushyira ayo masezerano mu bikorwa. amakuru aturuka i rucuro yerekana ko umuhanda uva igoma ugana rucuro na bunagana wiriwe utagendwa kubera iyo mirwano ignatius sibahisi ijwi ry'amerika uganda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu urukiko rw'ibanze rwa kicukiro i kigali mu rwanda ejo rwategetse ko iradukunda elsa wabaye miss rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze mugenzi wacu asumta kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza mu rukiko rwicaye mu kagarama icyemezo cyasomwe minsi iradukunda ari mu rukiko ndetse n'umwunganizi we n'abanyamakuru benshi n'abantu bake bo mu muryango we kuri uyu wa gatatu nta mukobwa n'umwe wabaye misi cyangwa se wahataniye iri rushanwa wari waje kumva urubanza rwa mugenzi we urukiko rwabanje gusoma ibyaha akekwaho rusobanura n'uburyo impande zombi zireguye urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko misi iradukunda arekurwa agakurikiranwa ari hanze ubushinjacyaha bwari bwasobanuye ko aho bagejeje bakora iperereza hahagije ku buryo nta cyasubira inyuma uyu mukobwa iradukunda risa nawe n'umwunganizi we nibyo bari basabye mu iburanisha ribanza nkuko nk'uko byasomewe mu ruhame ubwo urukiko rwatangazaga umwanzuro warwo urukiko rwahise rushimangira ko icyemezo cyo kurekurwa kwa misi iradukunda gihita gishyirwa mu bikorwa akimara kumva ko arekuwe by'agateganyo misi rwanda bibiri na cumi na karindwi iradukunda elisa yagaragaje ibyishimo umwunganizi we mu mategeko metere nyamaswa rafayeli nawe ntiyahishe icyari ku mutima we icyemezo kinejeje umutima wanjye ndanezerewe cyane umukiriya wanjye yaramaze igihe afunze ikigaragara ni uko ubushinjacyaha bushinjaho iperereza ryari rigeze nabwo bwari bwasabwe gutanga amahirwe kuri Iradukunda Elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze kubera ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutanga umusanzu mu butabera kuri yewe turanashimira imana kuko Elsa ni ukuri cyaramubabaje yababajwe igihe yafatwaga urukiko rwagaragaje ko Elsa iradukunda yatanze amakuru y'ukuri ari nayo mpamvu ubushinjacyaha bwamusabiye gufungurwa by'agateganyo metere nyamaswa yasobanuye ko n'ubwo yunganira afunguwe agikurikiranywe n'amategeko bitavuze ko dosiye iba ivuyeho abashobora kuzaburana urubanza mu mizi ariko abahawe amahirwe yo gukurikiranwa adafunze ni ukuvuga ngo igihe nikigera tuzaburana urubanza mu mizi aho noneho dushobora kuzaburana bavuga ngo ahamwe n'icyaha cyangwa ntabwo ahamwe n'icyaha iperereza riba rigikomeza ariko buriya ubushinjacyaha buba bwageze aho bumugira icyizere bavuga ngo ntiyatoroka ubutabera bavuga ngo ntiyabangamira iperereza n'ibindi n'ibindi hari ukuntu biba byazanye ishusho nziza ku ruhande rw'uwari ufunze Miss Iradukunda Elisa yari yatawe muri yombi ku itariki ya munani z'uku kwezi kwa gatanu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza ribifitanye isano n'ibyaha bishinjwa ishimwe Diodone we aracyafunze kugeza ubu uyu shimwe Diodone niwe wateguraga irushanwa rya Miss w'u Rwanda Iradukunda Elsa ntacyo yatangarije itangazamakuru kuko twarinze tuva ku rukiko akiri mu biro by'urukiko kuri wa gatatu yari yaje mu rukiko yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara bitandukanye n'ubwa mbere yaje mu rukiko uyu munsi yari yashyizemo agapfukamunwa kamufashije kwirinda kugaragaza amarangamutima imbere y'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora n'ubwo urukiko rwari rwababujije asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve i kigali tujye mu burundi ejo kuwa gatatu ishyirahamwe parisema ryamuritse umugambi ryise amahera yacu uburenganzira bwacu umugambi ugamije gufasha kugenzura uko amafaranga ya leta akoreshwa ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry ndayishimiye ni porogaramu izomara imyaka itanu yashikirijwe abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu n'ishirahamwe parseme rifite intumbero yo guhamagarira abarundi guhindura ingendo no gukurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari ibereye mu burundi iradiyo ijwi ry'amerika yavuganye na faustin ndikumana arunguye iryo shirahamwe kuri telefone hatubwira ko iyi nteguro ije gufasha kumenya uko amafaranga ya leta y'uburundi akoreshwa uburundi buracafise ikibanza kiri inyuma mu bijanye no gukoresha amafaranga mu muco ubwa mbere hari ico bita raporo peyarabure obije dokima y'intangamarara kugira abantu baronke ikingene bayiharira ku bijanye n'imigambi n'ingene vyogenda ni ukuvuga inama nshingamateka yahaririye ko cemejwe n'abandi bashobora kuba kumere baterereye usanga abashikiranganji biga vya leta amaministeri umengo n'abantu bagiye gusaba umengo bagiye gusaba umwami ati twe dukeneye dukeneye bagaca agenda akiherera n'abiwe wewe muri ya mvironoma ntitukurengeje aya we ntitukurengeje aya we ntitukurengeje aya none byafatiye kuki faustin ndikumana abandanya avuga ko iyo nteguro izonafasha mu kumenya utugwi tw'abantu bari bamaze kwimonogoza mu kunyuruza itunga rya leta ndetse kandi ko n'umunyagihugu muto nawe azobasha gutahura ikoreshwa ry'amafaranga y'imigambi ya leta itandukanye biciye mu nyandiko zibanogeye ibijyanye n'amakuru n'ibyo amarose atazoboneka gute mbega amadeni dufise angana gute azoruhiwe umwaka bizogenda gute mbega ibarabara ryihuse cyangwa ikintu cyihuta kirembeje abantu ni ikihe kiri piriti abantu bakagira gute hamwe umushyikiranganji niba yuko agiye gutegura bije yumvise ibintu abantu baraba n'imigambi yabo gusumba iyindi kuko twaba tuvuga tuti amahera yaba ari make mbwa tubakenera byinshi mbwabo no kumenya ibije imbere y'ibindi ni iki gishyashya agira tugirire ibi bitoro mbese roke sitarategike bazoyitubakira uyu mwaka ibyo rero natwe kugira abantu babimenye kenshi ugasanga rero abantu bishigarije ari abashikiranganji bishigarije hari abazokoresha mu bindi ndende nabyo byo kunyuguza ugasanga niko bifatiraho ku bwa jamye bigira imana yanonosoye ibijanye n'amategeko ikibazo kihari mu burundi ku bijanye n'iyubahirizwa ry'amatungo ya leta ni ukutubahiriza amategeko mu bugenzuzi ingorane nyamukuru ni uko abategetsi b'uburundi batubahiriza amategeko mu bijyanye n'ingene inzego za leta zigenza bisigura yuko iyo abari hejuru y'igihugu batanze akarorero kabi mu kutubahiriza amategeko n'izindi nzego n'abandi bakozi ba leta bato bato vyogura ingene baheza bagahanwa aha twavuga nk'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu kugeza uno munsi barahiye bakarengwa yuko badashobora kuvuga imitungo bafise kugira ngo kumbure abajejwe gutohoza umunsi amabanga y'abo bategetsi yaheze bazoshobore gusuzuma baravye ku mafaranga bahembwa canke ku bindi bari batunze barabe yuko batanyonyeje itungo rya amatungo ya leta iyo nteguro y'ishirahamwe paseme ije yunganira umugambi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi aho yavuze ko agiye gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu bigo bitandukanye niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mu ikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashye tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe uwo mugambi mushasha w'ishirahamwe parseme ukaba wiswe notre argent no droit mu rurimi rw'ikirundi bisigura amafaranga yacu uburenganzira bwacu thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tukiri mu burundi ejo polisi yeretse itangazamakuru abagabo umunani barimo abapolisi batatu n'umusirikare umwe irega ko bagendaga biyitirira inzego z'umutekano maze bakanyereza abantu kandi bakanasahura Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru igipolisi cy'u Burundi gisigura ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano basigaye bakoresha ibikoresho by'akazi mu guhungabanya umutekano mu kunyuruza abantu no kubasahura utwabo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangarije i Bujumbura amaze kwerekana abagabo umunani bafashwe muri ubwo buryo ni inkozi z'ikibi umunani bagizwe n'abajejwe umutekano umwe wo mu gisirikare hamwe na batatu bo mu gipolisi e, c'u Burundi hamwe rero n'abandi batari muri izo nzego bamwe bita abasivile bashika kuri bane aba rero bakaba bari mu mugwi e, warugize amezi unyuruza abantu kongera ukabi ukabambura mbere ukaniyitirira amabanga batajejwe muri izi nzego zibiri bafashwe ku matariki ya cumi n'indwi cumi n'umunani na mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu bafatirwa ngaho mu gisagara ca bujumbura e, bafashwe n'abajejwe umutekano kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere hariho abantu bagiye baribwa babanje kunyuruzwa hama baje kubiba bakabarekura bose ntibarafatwa mugabo abakuru bakuru bari muri uno mugwi nka bose nibo baba tuberetse kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagisagara ca bujumbura ntibahengeshanije kwidoga no kwitura igipolisi bavuga ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare n'igipolisi bafise inkoho bagize umugwi w'abasuma utaramenyekana amwe mu mashirahamwe yigenga nka forikone f rihaniye agateka kazina muntu rikorera mu burundi rirashima ko abanyuruza abantu basigaye bafatwa bagahanwa gerard hakizimana atwara iryo shirahamwe ivyo natwibutwa amatwari buzatari hake ko mu bijyanye n'agatakazi na muntu hari intambwe igihugu cyateye mu bijyanye n'abo babanyuruzwa cyangwa abo bahohoterwa ntitwo bihakana ariko twebwe icyo dushima nuko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kivi na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagurukiye ibijyanye n'agatakazi na muntu igipolisi cemeje ko abo bafashwe ari bo basigura ubwa inzego z'umutekano maze zikagirizwa ko ari zo zihohotera abanyagihugu kiragabisha ko bazohanwa bimwe vy'akarorero dufatiye rero kuri buno bubisha bwabaye e, biraboneka yuko wari umugwi wari ugize iminsi ukora amabi atandukanye kandi bamwe bakabikora bambaye n'impuzu z'abajejwe umutekano n'ibikoresho vy'abajejwe umutekano urabona ko bari bafise menoti kijya cuma babohesha inkozi z'ikibi bari bafise n'inkoho bamwe bakigira abaopeji bajya banyamira babijejwe amatohoza abandi bakigira abakozi bo mu rwego rw'igendereza mbere bakaniha n'amapete yo hejuru ibi rero ababikorerwa canke abavyumva baca bumva yuko ari za nzego ziriko zirakora ubu bubisha butagira izina bwo kunyuruza bwo kwambura no kwitirira amabanga y'abakora muri zino nzego ariko murabona yuko ari akagwi k'inkozi z'ikibi bamwe bari muri izi nzego n'abatari muri zino nzego bagiye hamwe bagira uwo mugambi w'ububisha wo gukora ibyaha ibinyuranye n'ibyo abari muri zino nzego babajejwe nicyo gituma babone kwitukisha aho gutukisha izi nzego zisanzwe ahubwo zijejwe gutohoza no kubuza ko abantu bahungabanya agateka k'abandi inyuma y'amatohoza bazoca bashikirizwa ubutungane nk'uko inzego z'umutekano zabishikirije abibwe muri ubwo buryo nabo bahamagarirwa kwitura ubutungane kugira ngo basubizwe utwabo inzego z'umutekano zimenyesha ko ibintu by'agaciro n'amafaranga yari amaze kwibwa arenga miliyoni amajana abiri y'amarundi pyeklaven nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije ariko ntimuze gucikwa n'aya saa saba y'iwacu mu ntara n'ikiganiro cyanyu murisanga guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama